godinaa wallagga lixaa aanaan noolee kaabbaa magaalaa bubbee keessatti jalqaba torban kanaarra humnoonni hidhatan kan mootummaa jechuudha uummata irratti reebicha geggeessanii kaan immoo hidhan jechuudhaan jiraattonni himataa jiru aangawaan aanaa sanaas kanaaf deebii kennanii jiru jiraataan aanaa noolee kaabbaa haala uumame jedhan akkanatti tujubeef ibsan.
Noolee kaabbaa keessatti rakkoon nageenyaa kan inni mudatii jalqabe keessumaa guyyaa ayyaana irreechaa irraa jalqabeeti. Guyyaa ayyaanni aarsadee kabajamu sana namoonni bakka hora aarsadee dhufuu dandeenye hora naannoo keessan jirutti kabajachuu dandeessu jennaan ijoolleen jaalala aadaa isaanii qaban walitti himanii bakka daandara jedhamutti ayyaaneffatanii isaanii galaa jiruti. Amni nageenyaa waajjira nageenyaa fi waajjira poolisii ta'anii ijoollee kana karaatti eeganii isaa dhuftanii qabatan. Kana booda ayyaana ayyaaneffannee dhufnaa innaan eenyuna yemsisanii deemtanii wal duukaa deemuu hin danda'amu waan ta'eef amma dafaasii karaa karaa goraasii mana mana keessatti galaanu iyyan.
Ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti nagaadhaan kabajame poolisiin Oromiyaa iyyuu uummatuma cina hiriire isaanuma duukaa nagaadhaan kabajee nagaa uummataa eegsise ka jedhutu jira maaliif inni kan noolee kaabbaa adda ta'e.
Inni kan noolee kaabbaa sun biyyaa sana waan adda ta'edha. Nama ayyaana ayyaaneffatee galu as karaatti eddee meeshaadhaan simatu osoo hin taane osoo danda'ame abaaboo qawwee qabatanii kan eegan ture nus kanarraa hin turre. Isaan garuu galgala erga isaatiin deeme mana mana keenya keessaa namoota ayyaana sana ayyaaneffatanii galanii tokko tokko funaanii nu hidhan.
Amma sanaan wal qabatee dhiyeenya har'a kaleessa maaltu uumame noolee kaabbaa keessatti?
Biyyaa gaafa sadii ji'a afur kuma lamaa fi kudhanii jechuudha.
Yoome jechuudhanni.
Guyyaa gaafa dafino.
Dafino darbe.
Dafino darbe kan. Guyyaa kana dhimmootuma ammasii kaasanaanii wal qabatee namoonni yeroo yerootti kan to'atamanii turani. Dargaggoonni qeerroowwan magaalaa kanaas namoonni sababa ubsaa hin taane maaliif to'atamu ni gaaffilee garaa garaa dhiyeessaa turaniiru. Guyyaa kana egaa mucaa tokkotti to'atamee ture mucaa maqaan isaa Bariishankii jedhamu. Mucaan kun nu fayyifamu jedhanii qeerroon magaalaa kanaa gaaffii gaafatanii turan. kana booda mucaan kun hiikamuu danda'a sa'aatii kudha tokko bitattiifna waan ta'eef jalaa jedhanii erga ijoollee kana geessanii booddee gidduu kanatti godinarraa poolisoota dabalanii waamanii fira bittinneessaa waamanii galgala sa'aatii lama kaasee magaalaa gubbee keessatti haala manni isaanii qabee warri bittinneessaa itti ol galee reebaa kan turanii fi.
Kun gaafa dafinooti?
Ee gaafa dafinoo galgala sa'aatii lama kaasee keessumaa akka fakkeenyaatti kan isii kaasuu danda'u nama maqaan isaa Caawwaaqaa Tuujibaa jedhuu fi Taarikuu Dinqaa jedhamanii. Reebichi hamaan irra ga'ee namoonni kun yaalamaa kan jiran ta'uudha.
Ofumaa lafaa ka'anii tumuu namoota kana mana isaanii seenanii maal gootan ittiin jedhu.
Ofumaa lafaa ka'anii tumuu gaaffiin tokko hin jiru balbala gaddeeffatanii namoonni mana isaanii keessa jiru itti kaananii dhiisanii fi erga ol galanii booddee namoota kana gadi yaasanii reebicha irraan geessaa turan jechuudha.
Maal gootan jedhuun gaafa reebuutti ka'an.
Gaaffiin tokko hin jiru sagaleen meeshaa fi dirree waraanaa fakkaatee ture biyyaa sana galgala. namoonni baay'een isaanii qeerroowwan magaalaa kana kaan isaanii yeroo amma kana baqatanii bosonatti galanii jiru sodaa lubbuu isaaniif qabaniif jecha hedduun isaanii immoo waajjira poolisitti namoota dhibba tokko shantama hanga dhibba lamaa kan ta'anii gaaffii tokko malee to'atamanii jiru jechuudha yeroo amma.
Manni isaanii cabee ol seenuudhaan reebichi irratti raawwatame jechuun kan jiraataan kun naaf ibsan obbo Cawwaaqaatu Jubaallee bilbilee haala uumame gaafadheen ture.
Manuma dhufaniitu ijoollee mucaan qaban ture balbaluma mucaan ol lixaa jiraayyuu tura bittinneessaadha xinnoo mucaan duraa rurrukutanii.
Yoomi kun.
Saleessa galgala.
Maaliif rukutu?
Mana dhiqaa jira egaa xinnoo karaatu cufamee ture karaa kana yeroo cufan immoo dhukaasi magaalaa keessaa banamee ture.
Karaa eenyutu cufe?
Karaa kana qeerrootu cufe.
Maaliif karaa cufan?
mucaa tokkotu hidhamee ture mucaa sana nu baasaa jedhanii gaafataa turan.
Mucaa barii shankii jedhamu.
Eeyyee innaa sa'aatii kudha tokkotti gad isinii dhiisnaa jedhameetu waadaan galamee ture waadaa galame sanaan immoo gara sa'aatii kudhaniitti ajaji mana murtiitti fuudhameera. beellamatti gaafatanii jiru qorataa akka natti fakkaata akka hin dhagayetti beellama sana waan itti fuudhame manni murtii yooma shaariyaa barreesse malee gadi dhiisnu jedhani waajjirri poolisii amma borganamaatti nu obsaa jedhameetu gaaffii dhiyeessani egaa xinnoo dargaggoon immoo sila sa'aatii kudha tokkotti nu beellaman waan ta'eef nu gowwoomsuu gadi dhiisanii isa jedhu shakkanii dhaqanii karaa cufan kanumaan ta'e egaa kana booda magaalaa keessaa dhukaasis banamee ijoolleenis kara karaa bittinnaa'anii hora bittinneessaadha godinarraa dhufaniitu manumatti nu seenuu argine nu ijaarsummaa sana gidduu galle ijoollee tasgabbeessuudhaaf socho'aa turre baay'een irbaata nyaataa jira dhiiteedhuma kan mana bitee qodaa mana keessaa rukuteedhuma anarratti ulee sana garan nan arganne garuu alatti gadi taale isa booda mucaa tokko kiiskoo keessaa hojii hojjeta ture footoo ibiitii godhata ture inni gadi ba'ee irbaata nyaadhu jennee ol waamaa jirra waan ture inni gadi ba'ee manatti lixuuf yeroo jedhu qaxxisaa jaraan walitti dhufan akkuma dubbida.
Isiniin maaliif ol seenanii isin rukutuu yaalan?
Ani egaa waan isaa hin beeku jarri karaarraa dhagaa guuraa oolaniitu seenaa jiru. Mucaan kiiskoo keessaa ba'eetu manatti ol lixee irbaata nyaachuudhaaf jedha. Yeroo inni achii gabba'ee manatti ol lixuuf jedhutti tokkoffaa isuma bira ga'anii mucicha rurrukutanii kaan immoo namni tokko dhufeedhumati xarapheezzaarra mi'a jiru irraa rukutee lafatti dhangalaase irbaata nyaataa jirra. isa booda nuyi naasuudha gam ani gara alaattiin karaa boroo yeroon gadi utaalee cufaa jala ga'u xinnoo dullaan irratti gadhiise cufaan narraa qoleetin rukuttaa ooleeran alattiin utaalee lafa dha'e.
San booda akkamitti sinirraa deeman?
Isaan egaa amma isa mucaa xinnoo rukutanii mucichi rukutameera mucaan mucaan tokkos kanuma kootinnis na bira jira isas rukutanii dhumati mucaan durbaa tokkos samaariidha na bira jirti isaanii ishees waa kakkabalanii ani Faatima naa fi dubartiin tokko mana kan jiru oollee ijoollee sadii na duraa rukutan rukuttaan kun immoo rukaballaadhaaf rukuttaa uleedha eegan obbaree ol deebi'een ijoolleetti harkaa baafachuuf hin kadhadha dheeroon gadi dhufu isaan himtu ijoollee naa dhiisanii sokkan.
Warra karaa cufan sanaa wajjin walitti qabsiisan moo maal godhaa ittiin jedhu ijoollee ana gaafa reeban?
Isa egaa isaan shakkii kana qabu.
Ammoo haalli magaalaa keessan keessaa maal fakkaata?
Haalli magaalaa keessa jiru egaa ijoollee tokko tokko irraa xinnoo karaa cufanii jedhanii akka jaarsummaatti isa deemamaa ture ijoollee keessaa funaanamanii hidhamanii jiru ijoolleen manni ta'e.
Himannaa armaan olitti dhiyaate kana qaama mootummaa biraa adda baafachuuf gara ajajaa poolisii aanaa Noolee Kaabbaa komaandar Balaa Fayyisaatti bilbilee haasofsiiseera.
Ereega akka waajjira keenyaatti haala ammaatti kaastu kana yeroo irreechaatiif kaasee gaafa irreechaatti nama hin isin kannu dhimma kana walqabatee namni jira isin jiru amma gocha dhiyeettu kanatti mana namaa lixanii reebaniiru kan obbo Cawaaqaas kan obbo Taariikuuf kan jettu kana ani afaaraadha wanta dhageenye hubannoo kaana keenyas.
Aanaan Noolee Kaabbaa nageenya qabdeettu sin. Hidhaanis yookaanis immoo reebichi namarratti raate sin jiru.
Akka keenyatti namni reebicha namarratti raawwatee jiru tarii rakkoon adda addaa hin jira kun immoo baay'inni olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf biyya tokko keessatti qooda guddaa qaba poolisiin wanta ta'eef kanarratti namoonni bifa adda addaatiin seera cabsanii karaa uummanni deemu karaa cufan kun immoo tajaajila uummanni irratti argachuu qabu kan arganne gochuudha wanta ta'eef namoonni kun immoo akka isaanii karaa kana cumne jaarsolii biyyaatiin kadhatamaa turanii jaarsoliin biyyaa kadhataa turaniif kanarraa ka'ee namoonni karaa kana cufan immoo akka isaanii to'ataman ta'eeraa jechuudha.
Kanaaf egaa namoota shakkamanii to'annaa jala oolan irraan kan hafe dhukaasis hin turre naan jettu maaliif dhukaasi dhukaafamaa tures jiraachuudha kan jiraattonni dubbatan.
Maal sitti fakkaate dhukaasis tureera kanaan dura poolisii keenyarraa gurmaanii dhaqanii meeshaa fudhachuudhaan wanti mana isaa dhaqanii lafa hin dhukkubsattee jirutti wanti isaan godhanii meeshaan fudhatame jira.
Yoomi kun.
Digdamii torbaatti gaafa digdamii guyyaa isaa yaadadhu garuu guyyaa sadan kana booddeedha. Sanarraa ka'ee namoonni meeshaa kana Hirkaa fudhatan jedhaman kun namni tokko qabamee to'annaa jala ooleera nama qabamee to'annaa jala oole kan ammoo seeraan itti qulqullaa'u deeggarsa goona jechuurra seeraa ala hidhame wanta ta'eef ba'uu qaba kan jedhutu wal ijaaranii gara waajjira poolisii dhufan jechuudha gadhiisifna jedhanii sanarraa ka'ee poolisiin immoo waajjira poolisii hagguu isaan dhufan waajjira poolisii kanarraa akka isaan deebaniif dhukaa seeraa miidhaa hin geggeessiniif bifa namni hin miidhamneen akka isaan waajjira poolisiirra deebi'an godhaniiru namichi meeshaatti shakkame kun immoo seeraan yoo itti qulqullaa itti qulqullaa'u qaba malee namni wal ijaaree callu malee olaantummaa seeraa cabsee waajjira poolisii itti dhufee gadhiisuu kan qabu jedhu sanarratti akka maniidhaas hin qabne godhaniiru jechuudha karaa bifa tasgabbaa'eetiin sirriidhuma.
Ajajaa poolisii aanaa Anoolee Kaabbaa Komaandar Balaa Fayisaa ibsa kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomatiif.